Muriko mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva iminsi yose amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ya saa kumi gushika saa kumi n'imwe ni Kigali mu Rwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka nk'uko benshi mumaze kuvyumva uno munsi wa kabiri tariki umunani z'ukwezi kwa gatatu isi iriko irahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi mbega umukenyezi ari mu buzima bwawe akora ibihe bintu bikomeye wifuza kumushimira uno munsi mu gice cya mbere cy'ikiganiro murisanga cy'uyu munsi turaza kubaha umwanya mutashe abakenyezi bari mu buzima bwanyu uh, ikindi gice cya kabiri turaza kuganira n'umwigeme Les Delicia Irakoze aheruka mu mahiganwa ya Miss Golden Africa mu gihugu ca Nigeria atubwira uko aya mahiganwa yagenze aho yaserukiye igihugu ciwe c'u Burundi muri ayo mahiganwa mushikirize rero nimero zanyu kuri Facebook yacu kugira ngo tubahamagare muterere mu kiganiro c'uyu munsi Facebook yacu murayibuka ni radio yacu VOA VOA radio yacu aho mushobora gutanga nimero zanyu mugaterera kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda gushika saa kumi n'imwe uno munsi rero nk'uko benshi mumaze kubyumva amaze kubibona amaze kubimenya ni itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa gatatu isi iriko irahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi mbega umukenyezi ari mu buzima bwawe akora ibihe bintu bikomeye wifuza kumushimira uno munsi ni icyo tuza kuganira mu gice cya mbere cy'iki kiganiro uh, tugiye kwakira bamwe mu bari mu burundi batubwire uko bariko barahimbaza uwo munsi uko iyi ndwi yagira agenda bamwe bamwe batanguye kuyihimbaza kuva itariki imwe kuko ukwezi kose benshi bagiye kuzohimbaza umunsi wahariwe umukenyezi uh, tugize amahirwe yo kuba dufise umwe mu bakenyezi mu burundi asanzwe ari mu mashyirahamwe menshi asanzwe aserukira uh, abakenyezi n'abigeme mu bintu bitandukanye haba mu mashyirahamwe no mu bikorwa by'iyo vya misi yose ni madame solange umuregwa aba ari mu ishyirahamwe akorera mu ishyirahamwe kenshi wise women wise women nayo nyine bakaba barahimbaje uwo munsi mukuru atubwire uko ibintu byifashe i bujumbura canke mu ntara yo barimwo n'ukuntu bayihimbaje muri wise women madame solange umuregwa kaze neza mu kiganiro muri sanga twongeye kukwakira
burakoze n'abandi
ego
muri komite executive asosiyasiyo intwari ndi muri asosiyasiyo abakenyezi tuje ku kivi n'izindi rero uyu munsi
ndumva telefone reka telefone iriko iragorana gato reka kumbure dukupe hama twongere dutelefone twumve ko biza gukunda neza muradutunga madame reka dukupe hama twongere tubahamagare turabe ko imirongo yocamwo neza kurusha ego uyu rero yari madame solange muregwa ah, tugira tu- tugerageza kongera kumuranga kuri telefone nk'uko yabivuze telefone ariko iragorana gato ah, ajejwe ibikorwa mu ishyirahamwe wise women akaba kandi ari mu ishyirahamwe femme intwari Ah, akaba kandi ari mu bindi bikorwa bitandukanye byerekeye ah, umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi ah, n'umwigeme ahubwo n'umwigeme nawe nyine aramwitaho mu bintu bikorwa bya misi yose byinshi akora turiko turahimbaza rero umunsi wahariwe umukenyezi mu burundi mu rwanda ku isi yose Ah, abakenyezi bari mu buzima bwawe ah, ufise iki irihe jambo ubashikiriza kuri uno munsi Eh, imirongo iruguruye kugira ngo mushikirize ibibazo n'ivyumviro abari mu rwanda aho muri hose muhamagare mutubwire uko muriko murahimbaza uwo munsi imirongo iruguruye ndabona ko no kuri facebook ah, abatari bake mumaze kutwandikira muduha nimero zanyu namwe turaza kugerageza kubashikira mushikirize ibibazo n'ivyumviro no kuri facebook naho nyine murashobora kuhandika si nimero zonyene ariko murashobora kuhandika commentaire zanyu ah, ibyifuzo ivyumviro n'ibibazo vyanyu tukabishikiriza ngaha mu kiganiro ego radio ijwi rya amerika
giremba y'uwo mukenyezi ariwe munyagigo yamusubiza agateka indangamugambi giremba y'uwo mukenyezi ariwe munyagigo yamusubiza agateka indangamugambi ntiwasenga kavoma icyarire cy'ibibondo naratsinda n'intumbaruko tugatera na rindi ntiwasenga kavoma icyarire cy'ibibondo karatinda n'imbumbaro gatera na rimwe
radiyo ijwi ry'amerika turagize amahirwe twongeye kuronka madame solange muregwa nk'uko nabibabwiye ni umukenyezi ari mu mashyirahamwe atandukanye mu gihugu cy'u Burundi ah, cyane cyane ayaraba ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme Ah, akaba ari muri wise women baheruka guhimbaza uwo munsi wahariwe umukenyezi mu burundi reka twongere tumwakire madame solange muregwa maître solange muregwa kaze neza
murakoze cyane murakoze oriyane nitwa metero solange murerwa umukenyezi wo ku mazu mu masosiyete atandukanye Ubu turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi neza na neza turi mu ntara ya rumonge aho ibirori byabereye muri komine ya rumonge kuri stade urukundo niho turi ibirori bisa n'ibirangiye bikaba ari ibirori byagenze neza cyane ni byiza cyane none ibirori byari byitabwemwo bande abatumire n'ijambo nyamukuru ryari irihe
ibirori byari byatewe icyerekananye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hari kandi n'ikigeratambere cy'umukuru w'igihugu hariho abakenyezi babubahwa umutambukanyi umukuru w'amashinga amateka umutambukanyi umukuru w'inama nkenguzamateka ah, umutambukanyi ikegera cy'umu- cy'umu- cya perezida wa asambure abakenyezi bose en general abakenyezi babubahwa bari mu nzego z'igihugu abashinga amateka abashikiranganji abakenyezi n'abagabo bose niho bari bari Ah, abaserukira ibihugu byabo mu burundi bose bari bitabye uno munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi aho nyene icubahiro yashimiye cane agashimira abakenyezi ukuntu turi ku kivi ukuntu turiko turakora yagarutse ku mpanuro zimwe zimwe aranura ko abakenyezi twoba abakarorero mu buzi mu ngo twubaka neza tugakora ibikorwa neza tukarwanya igiturire tukarwanya ubunebwe tukarwanya akarenganyo izo ni impanuro yagumye ashimikira ko cyane ahanura abari ngaho ariko ahanini urumva ko yahanura abakenyezi kuko aribo bari benshi muri urwo rubanza Ego murakoze cyane rwose kutubwira uko byari bimeze ibirori byarangiye ubu ibirori byarangiye
ibirori birarangiye ibirori birarangiye aha tuvugana ntitugire icyo iratwara abantu turiko turideparasa dusohoka ibirori bisa n'ibya byarangiye abategetsi bariko barataha ibirori birarangiye kuri ino saha turiko turavugana urakoze cyane turazi kandi yuko mu minsi yahera wewe uri mu bayobozi ba wise women ishyirahamwe ry'abakenyezi mu burundi Ah, tubwire uko ibyo birori byari bimeze nabyo nyene ah, ijambo nyamukuru ah, muri make mwahimbaje gute
Ah, muri wise women twarahimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi kuri festival igira kabiri twavuze ngo umukenyezi haguruka ushike kure ubone kure icyo ni ikivugo rero iwacu muri wise women dusanzwe dufite natwe twatewe iteka ah, n'umutambukanyi wa nyeniteka umukuru n'amashingamateka umutambukanyi w'umuhuza w'abarundi n'abantu badufata mu mugongo n'abantu badushigikira n'abantu badutera intege mu migambi tugenda turangura twarariye rero hamwe ibyo tumaze kurangura muri uyu mwaka urangiye duca turabana perspektive d'avenir mu minsi ita- ibyo tuzokora mu byo twaranguye rero twarabonye yuko eh, abakenyezi twagiye ku kivi tugashobora gufasha abana babigeme mu mashuri tukabagurira amakotegise a- akozwe mu bitenge twarateguye ireresi ikinema twise maboko igihumbi aho twerekana ukungena umukenyezi ashobora gukora ibintu byinshi arafwa ashobora kuba umubyeyi akaba umwigisha akaba umurezi akaba umukozi wa leta akibaruka agateka akarera abana ukaba amaboko igihumbi koko eh, irisaba kugira ngo witwe amaboko igihumbi ibyo uba ushoboye gukora twarahanye n'impanuro zitandukanye nk'abakenyezi kugira twubake ingo zacu eh, turonderera ubutunzi hamwe n'umuryango twarabonye yuko imiryango irondera ubutunzi bu- bitandukanye umugabo arondera ukwiwe umugore arondera ukwiwe iyo miryango idashobora gutera imbere noneho turabahanura yuko apartire y'iyi mois de mars yo ku kwezi kwa gatatu abakenyezi batari bwabikore bogenda bakaza barakorera hamwe n'abashingantahe babo baronderera uburyo hamwe bakabwizanya ku buryo bafise hama bakiteza imbere bagateza indi miryango bagateza imbere n'igihugu ko nabo babanje kwipanga neza mu rugo iwabo twazi ibintu byinshi rero turashikirizwa n'imigambi twifuza kurangura ah, yo kubandanya dukora yo kubandanya twegera abana b'abigeme yo kubandanya ah, twigisha imyuga abakenyezi batagiye mu mashuri ah, tubigisha kujisha tubaho gupana association n'ibindi n'ibindi nyene seho zepanda activités iwacu Mm, murakoze cyane rwose turumva ko koko ibikorwa byo guteza imbere no gufasha gushigikira umukenyezi n'umwigeme muvyitayeho cyane eh, mu ishyirahamwe wise women ah, mwatubwiye impanuro mwahanahanye kuri uwo munsi ntiwari umunsi wo kwigina gusa wo guhura gusa ariko mwarahanuranye eh, ibintu bitandukanye Ah, turumva ko hari n'ireresi kumbure muza kutubwira ingene ishobora kuboneka iyo reresi abantu bakayibona bakayironka Ah, tubwire izindi mpanuro ah, musanzwe mutanga muri wise women muzitanga kangahe eh, muraronka akaryo ko kuja mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye kugira ngo n'abari hagati mu gihugu bazironke eh, kenshi abari hagati mu gihugu nabo nyene barakunze kutubaza ah, Ah, impamvu muri abas- wise women tu- turatanga impanuro ku bakenyezi dukorana n'abakenyezi bo mu makategori yose abakenyezi bize abakenyezi batize abakenyezi bari mu maasosiyasiyo mato mato abakenyezi b'abadandaza bamwe bose rero turabaha impanuro rero na kategori barimwo bafonsioneri tutasi ibyo tubabarira eh, ko umuntu atoguma avuga ngo azotungwa n'akazi ka leta gusa ariko nyabuna yo kuyungunganya akarondera akandi kantu yokora apuraye amasaha y'akazi yuko umukenyezi ariwe kirumara mu muryango utegerezwa gukora amasaha y'akazi ukagira n'amasaha uba mu rugo ukagira amasaha uba mu bana uba hafi y'umushinga ntahe ukubaka urugo neza nk'umuntu yize nk'umuntu akora akazi ka leta ku bakenyezi batari batize nabo turabereka ukungene bo kwiteza imbere apartire y'ubwenge bwabo y'amaboko yabo ko bashobora kudandaza turafise abakenyezi badandaza amakara badandaza amavuta badandaza ibitenge mu isoko kwa siyoni Eh, aba- abajisha abajisha ibiseke abajisha inkoko abumva n'abakenyezi batashoboye gushika mu ishuri mugabo nabo bafise ibikorwa boshobora kurangura bikabazanira agafaranga na cane cane ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaduhimirije ati eh, umufuko wose uronke amafaranga umunwa wose uronke ico ufungura ivyo rero ubikora aho kukuye amaboko mu mpuzu nivyo rero nivyo turiko turakoreramwo muri uyu mwaka eh, turavye kandi turabona ko benshi babinezerererwa Ngo murakoze cyane twarabonye ku mbuga ngurukanabumenyi aho mwahimbaza uwo munsi abakenyezi batandukanye batari bake bari bahari eh, turizera ko kumbura inyigisho zabashitse kandi bagazoshobora kuzikorera ko hama iyo reresi watubwiye ah, iyo reresi suri tubwire ingene yitwa naho kumbure umukenyezi umwigeme ashobora kuyironkera akayiraba akumva inyigisho zirimo
yoreresi yitwa amaboko igihumbi niyo titira yayo yerekana ukungene umukenyezi nari nabivuze mu ntango umukenyezi umwe ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi bikaboneka nabibadondaguriye iby'ubuzi dukora ibyo kuba mu ngo byo kurera abana ah, byo kuba mu mu- mu- mu gihugu muri politike byo kuba mu nzego z'igihugu byose ukabikora alafa twarabonye ko ari twese dosorganize ni ikibazo cyo kwitanga cyo gupanga umwanya wawe turabereka ko byose bishoboka iyo reresi rero twayisohoye hirya y'ejo avantiyeri donc turashobora iri kuri kuri site yacu ubu nuko ndi ahute kometse votre numero ndashobora kubaha site ushaka kuyirondera ko ukise no kuri wise women ukandika ah, kuri facebook uca utubona Ah, turafise na na na na konti twitter turafise turafise youtube youtube iyo iyo geresi yacu iriko amaindikasiyo yayo usangisa ntiriko yose mugabo ugiye ukarondera urashobora kubona ah, inoze activite niyo rero tukayibonako yego eh, murakoze cyane rwose reka kumbure twakire umwe mu banywanyi biragijwe rya amerika afise ikibazo cyangwa iciyumvire cyo guterera kuri uno munsi wahariwe umukenyezi reka nakire witwa farida farida uraho neza
ndaho neza ugenda akomeye muramukomeye namwe amahoro mahoro ego
jemwe nyirenga mu isoko mu kamenge mhm.
Eh, niho nanjye niko ndagerageza kurondera ubuzima nkaba nahimbawe no kubona uwo munsi mukuru w'abakenyezi washoboye kuba woba Mm.
kandi waje hake mu majambo make waje hake bikenewe kuko turashobora gusanga mu ngo zitandukanye cyangwa mu masosiyete hamwe amwe eh, abagore bafatwa nabi ariko kugeza ubu u- kubera bashobora kuronka umwanya wo kwiyegikirima muri ibi na biriya aye nu- nu- bakagaragaza n'akababaro kabo bikunze n'icyivugo baba bahaye buri mwaka enda bibona yuko nk'uwo munsi mukuru waje hageze kandi ikigo turaraba ubu ubuye kugeza ubu ingo z'ubuhuye abantu bamwe bamwe nk'umugabo ntiyoshobora gu- gusiporota ibi ah, ibiba bikenewe mu mu rugo ni ngombwa yuko umukenyezi amwunganira nicyo gituma kenshi na kenshi usanga ni nk'aha mu isoko ahantu turi urasanga abagore bamwe bamwe bariko baradandaza abakenyezi bamwe bamwe bariko baradandaza ibintu eh, batembereza ibintu na biriya ari kugira ngo bashobore kubandanya eh, basabwa izinga rero ivyo ndakibona nk'i- eh, nk'ikimenyetso gikomeye ku mukenyezi kuko hambavu yuko ashigurikira uru- u- urugo eh, aranagira n'interane idasanzwe mu muryango Eh, Yego. none ga farida ngaho uri mu kamenge ku isoko abakenyezi ubona bameze bate kuri uno munsi barawuzi uwo munsi barawunezererewe bameze gute
mu majambo makeya mbona bawunezerewe kubera n'ibikorwa bakora umwe wese ya- ari interese n'akazi kiwe ntawe ubwiye ngo arahungabanye mbona bimeze neza vrema Mm.
Eh, urakoze cyane farida urakoze Yego.
cyane ku ntererano yawe eh, ego gasubire yego.
mpindukirire ku mutumire wacu madame maître solange muregwa Ah, nk'ico kibazo nari mbajije farida nti abakenyezi mu gihugu ah, uwo munsi barawutegera ah, bamwe kumbure bashobora kuwidogera bavuga ati ni umunsi usanzwe ntaco hindura ku buzima bwanje abandi nabo bakavuga ati ni umunsi ke- koko utwereka yuko dufise agaciro bakawunezererwa Ah, bari bameze gute uno munsi aho wagiye uraca no kuri urwo rubuga mwariko murahimbarizamwo uwo munsi eh, ubona abakenyezi bawakiriye gute
abakenyezi bawakiriye neza cyane kandi abakenyezi baranezerewe Ah, kandi abakenyezi umunsi nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yatwibukije ibibanza dufite mu gihugu agaciro dufite mu gihugu aho ni kuri kote y'abantu bize aho twabonye yuko abakenyezi bafite ibibanza byinshi ibice byinshi muri amashingamateka muri amashikiranganji mu basanteri byose babidondagura arabitwibutsa ngarutseho ku bakenyezi b'irimizi uko nagenda babona mu mihana n'ahandi icya mbere cyo nuko umukenyezi wese yigoye akagura igitenge barafite umwambaro tuba dufite umwambaro wa ro- wa ro- w'imarse uwo mwambaro abantu benshi barawuguze bisigura yuko biyumvamwo igikorwa bariko barakora n'ukungene bari bameze icyo gikorwa rero urumva uwo munsi mukuru bawunezererewe ku kuko abakenyezi bari baberewe ababije abatije urumva rose twe baguze iyo myambaro ni uko umunsi mukuru bawiyumvamo ikindi nacyo ni umunsi mukuru utwereka yuko iyi si yatwiyumviriye ko n'igihugu kitatwiyumvira ko nk'abakenyezi ku kazi turatonda turaza mu minsi- muri uyu munsi mukuru kandi ku kazi aba ariyo barakora kandi uwo munsi barawuduhembera byumvikana rero ko ari umunsi w'agaciro haba ku bakenyezi bize haba ku bakenyezi batize haba kubira imizi kandi bose ubu baramaze kumenya nicyo kigenda kiduhimbara Mm. urakoze cyane rwose reka ngaruke kumbure ku kibazo kuko hari ibibazo nk'uko wavuze hari ibibazo bitandukanye abakenyezi bacamo haba ari ibyo ku kazi haba ari ibyo mu rugo haba ari ibyo ku ku ishuri n'ibindi byinshi reka ngaruke ku bibazo byerekeye ku- uko umukenyezi yifata mu rugo rwiwe hari impanuro wotanga ku mukenyezi ku bijyanye n'ingene yifata mu rugo nk'umu nk'umukenyezi eh, umugore w'umuntu impanuro zimwe zimwe mugenda muhana muri iki gihe eh, cyo guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi ni izihe kugira ngo ingo zikomere nk'uko twabyumvise mwabishikirije muri amwe mu manama mwagiye muragira ku mbuga ngurukanabumenyi muri wise women muratanga impanuro nyinshi zerekeye gukomeza ingo muri iki gihe iyi mpanuro ni nk'izihe
Oh, impanuro dutanga cyangwa twatanze kugira urugo rukomeye aha ni itobora yuko umukenyezi wese ategerezwa kubaha umugabo wiwe umukenyezi ategerezwa kubona ko umugabo ari we serugo ari we afata ingingo mu rugo akabifata bajya bagira inama n'ingingo n'umutambukanyi we n'umukenyezi wiwe icyo kintu rero turazi yuko abagabo benshi abagabo bose bakunda icyubahiro umugabo yubashwe umugabo ari mu matwara iwe mu rugo umugabo afite ijambo uwo mugabo usanga ari umunyamahoro barababwiye kandi yuko baha ikintu cyo kuronderera hamwe ubutunzi bw'umuryango ico nari nakivuze abantu bagakora babwizanya ukuri uko ingene barondera itunga ry'umuryango ejo umugabo ntiyitaba imana yari yararondeye ivyiwe biri hariya mu bantu hariya na hariya bo bakorana amafere atigeze abibarira umudamu wiwe yitaba imana usanga ubutunzi bw'umuryango buranyanyagiritse muri abo bandi bantu kubera atigeze abwizanya ukuri n'umukenyezi wiwe icyo rero twarabonye ko ari intambamyi aho umuntu apfa ugasanga abana biwe barabuze n'amahera y'ishuri barabuze na iniforme kandi papa wabo yari yararondeye mugabo atigeze abibarira umukenyezi wiwe Mm.
barababariye kandi abakenyezi turababarira mwa kino gihe tugende buke buke umuntu wese ajya ibyo bangana arondera ibyo bangana ah, la vie de comparaison niko tubyita muri wise women ureke kwikompara kuri naka ubeho ubuzima bwawe vie personnel ubuzima bwawe mu byo ushoboye mu byo uhambije mu byo imana yaguhezagije ntiwikompare n'umudamu w'umudeje nawe uri umukozi wa leta asanzwe ntiwikompare n'umudamu w'umuminisitiri nawe petetre n'umugabo wawe ahembwa amahera make ibyo byose rero tugenda tubihanura abantu hariho vi personnel bareka ibya video comparaison hama turabahimiriza kandi no gushyigikira amahoro n'umutekano igihugu gitekane abakenyezi tubeshi mu gihugu ifoke ari twebwe dushyigikira amahoro n'umutekano kugira ngo dushobore kubaho neza mu ngo zacu dutekanye ariko niko igihugu kiba gitekanye bwa mbere Eh, n'izindi mpanuro nyinshi nyine tugenda duhana nk'abakenyezi twicaye hamwe ego ego murakoze cyane none nk'ikindi kibazo nobaza cerekeye uko kuntu umukenyezi yifata mu rugo iyo bitagenze neza ni mu buhe buryo umukenyezi arondera gufashwa agenda kuri mugenzi wiwe aja mu mashirahamwe ah, abigenza gute ico novuga mu gifaransa ni iyihe cadre umukenyezi yojamwo kugira ngo aronke ubufasha bumufasha ah, mu rugo rwiwe nk'umukenyezi
twebwe abakenyezi ibibazo biriho mu ngo ni byinshi na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu yabigarutse ko hariho abagabo baharika hariho abagabo birukana abagore babo hariho abagabo bava mu kirundo akaja mu cankuzo akagera icyasubire n'undi mugore canke baka- akarongora uwundi ibyo byose n'ibibazo bihari mu ngo kandi natwe nk'abama hafi y'abakenyezi ibyo bibazo turabibona turabyumva impanuro ya mbere yo tubaha umukenyezi ni ukuguma mu rugo keke sare kondisiyo uko bigenda kose umukenyezi nagume mu rugo kuko uvuye mu rugo ugacivuga ngo ndarutaye ngo ndahukanye ngo ndagiye uri kurakomplika ibintu do plus uri kurazana ibibazo bisumba bya bindi mukenyezi ugume mu rugo ibibazo byose ubitorera umuti uri mu nzu uri mu rugo kandi uri ku gitanda amasepa hasi nzi ko hari ibyo byose turabibahanura kuko bijya nabyo birafavoriza urugo kutamera neza hama rero ku bijyanye n'ukuntu baronka impanuro aratwitura twebwe mu masosiyasiyo canke abo vyanse bakitura bakaja muri sentare hariho nkagura usanga bakubitwa bamerewe nabi abo turabahanura ko boja mu butungane bakitwara abagore badahabwa rasiyo ugasanga mm, n'abana ntibaronka ivyo bafungura abo bose bamwe bose turaboriyanpa sero n'ibibazo baba bafise eh, canke n'ukungene baba bamerewe
murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose maître solange muregwa ngaho mu burundi ah, mu ntara ya rumonge aho muriko murahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi reka dufate tumire aka- ah, tumire amate turagaruka mu kanya murakoze cyane
urandeberara igira hirya ariko mada hererwa wakwiriye ahantu hose winyegera ariko Hmm? abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ubuse kasi ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangiekazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza Hmm? dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe hmm, wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka aho turiko turahimbaza turiko turaganira ku munsi wahariwe umukenyezi ku isi munsi w'uno munsi wa kabiri itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu ego turiko turaganira n'abantu batandukanye turaza kubona n'abandi mu kanya kari imbere muri aka kanya ah, turi kumwe na maître solange muregwa maître solange muregwa akaba ari umukenyezi w'umurundikazi ari mu mashyirahamwe atandukanye y'abakenyezi mu gihugu cy'u burundi haba fame intwari abakenyezi b'abashingantahe bahoze ku rugamba ah, hariho kandi na n'ishyirahamwe wise women ah, ry'abakenyezi mu burundi n'ibindi bikorwa byo gufasha umukenyezi n'umwigeme mu burundi arimwo ah, aduha impanuro ah, zerekeye uko umukenyezi ashobora kwifata mu ngo ashobora kwifata nk'umu- nk'umuyobozi w'abandi eh, n'ibindi byinshi turi kumwe nawe ku murongo Ah, turafise kandi ku murongo tugiye twakire eh, Lies Delicia Irakoze ni umwigeme w'umurundikazi eh, nawe nyene yariko aserukira igihugu c'u Burundi ah, mu mahiganwa yabaye mu mpera z'iyindwi eh, akaba ya- yashitse mu gihugu c'u Burundi agarutse nyuma y'ayo mahiganwa nawe nyene turamufise ku murongo tumwakire atwa atubwire uko ayo mahiganwa yagenze ukuntu yaserukiye igihugu cy'u Burundi hanyuma turabandanya twakira kandi n'abanywanyi biradijwi rya Amerika bariko barashikiriza ibibazo n'ivyumviro n'intererano zabo kuri uno munsi wahariwe umukenyezi e, mugume ku mirongo yanyu hariho kandi mu kanya kari imbere turaza kuvugana na El Pro El Pro ni umusore w'umurundi aheruka gusohora ico twakwita poema poeme yakunzwe cyane ku mbuga ngurukanabumenyi iyo poeme yerekeye umukenyezi ku batarayumva nayo nyine turayibashikiriza hama na elpro agire icyo ashikirije kuri uyu munsi wo guhimbaza no gushimira umukenyezi Eh, rero twakire ku murongo wa telefone lies delicia kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane uraho urakomeye
ego ndashima imana ego ni byiza cyane rese urakoze gufata akanya ko kuganira natwe ngo tubwire ingene amahiganwa yagenze turumva ko washitse mu gihugu cy'u Burundi uno munsi uva muri nigeria Ah, urugendo rwagenze neza
yego urugendo rwaje nziza cyane byose ndabishimira imana kuko iteka natewe ubwira ngo ushobora kujya guserukira igihugu mu ku ku rwego mpuzamakungu yego yego twarakubonye cyane ku mbuga ngurukanabumenyi aho ah, abo twita abajene abakiri bato abakiri ah, ba- abajene bagushigikiye cyane kugira ngo aya mahiganwa agende neza idarapo ry'uburundi riboneke mu makungu Ah, muri make tubwira ingene byagenze byabaye ku munsi wa gatandatu byari bimeze gute hari agashimwe baba batahukanye mu gihugu cyawe
ego murakoze cyane kuri icyo kibazo Eh, eh, twari twagiye mu gihugu cya nigeria muri vili ya rigos ku- ku itariki ya mirongo ibiri na zine ukwezi kwa kabiri hama twari tumaze iminsi twitegurira ihiganwa ariyo finali yabaye ku- ku- uwo munsi wa gatandatu uheze mu ndwi iheze nyene hama kuri uko kwitegura nyene twitegura mu hanwa twitegura mu- mu mu bikorwa kuko byose bizararabwa kugira ngo ku ntego ya nyuma tuze gucikako ku wa gatanu ku wa gatandatu plito tuze guhabwa amanota hama haza haze gutsindirwa ikamba umwe babiri batatu gushika ku ku matitwa yose bategeza kuduha hama yo ku gatwi kanje rero nanonse titwa ya miss africa golden tourism Miss Africa ngo reka tubanze tugukeze felicitation kubona watahukanye Miss eh, eh, eh, ko gashimwa Eh.
watahukanye mu gihugu cy'u Burundi hamura tugira ico gasigura yego bandanya
yego Eh, nako ndavuga ko miss africa golden tourism eh, nakaronse kubera eh, ngerageje gusubira inyuma ni ni titwe ya kane havuye deuxième dauphine haba habari hari batatu mbere na jewe nkurikira uwa kane rero igituma nose bagashimwe ni kubera naduga ibendera ry'igihugu gusumbya abandi bakobwa bose twari turi kumwe navuze neza igihugu cyane kurusha abandi bakobwa twari turi kumwe Na- naragize branding y'igihugu cyane kuko benshi deja ntibazi uburundi hari mu bo twari turi kumwe hari n'abatazi aho butumbereye ku ikarata aho butumbereye muri afurika batari bazi nuko buri muri east africa sevuga birababaza mugabo bica bidutera ingufu bidushi- bidutera izindi ngoga kugira ngo tubandanye tumenyekanisha igihugu cacu kugira ngo tubandanye duhungabanya ibendera ryacu mu makungu rero naho rero nashoboye no kugashimwe kuko babonye ko mu bakobwa bose bari bahari ngaho nje nashoboye kumenyekanisha igihugu canje neza kandi muri vyiza At- atari mu- no mu bibi sevwe nta gihugu na kimwe kibura akanenge ariko barashoboye gukundishwa igihugu bitewe n'ukuntu avyitwayemo Mm. ego nivugiye kumbure kuri jewe numva umenga ahubwo ako gashimwe kararuta agashimwe ka mbere kuko niwaba waragiye userukiye igihugu cawe ukagiserukira neza ukaronka agashimwe kuri ico nyene wowe ubibona gute
na jewe ndavyishimiye cane n'ukuri ni imana yabikoze kuko imana nizi ba- bi- ah, hari ijambo rivuga ngo l'homme propose dieu dispose jewe birashoboka ko nari nifuza kuronka ikibanza ca mbere ariko imana yari yabonye ko aribyo bibereye turacari muri mu- mu- turacariko turatera imbere mu gihugu cacu turi en voie de développement kandi mu byo mu byo umukuru w'igihugu wacu yiyemeje guteza imbere harimwo ubukerarugendo rero ni iteka rikomeye cyane kubona na- ngiye guserukira ico gisata atari mu bundi gusa ariko mu ku rwego rwa afurika yose ndizera neza ko nzobibyaza umusaruro ndetse gusumba kumure na- n'abaza bari imbere yanjye Mm, ni vyiza cyane kubona kuri uno munsi itariki umunani zo guhimbaza umukenyezi ku mu- ku isi watahukanye ako gashimwe ko kuba umwigeme yazanye ibendera ah, mu gihugu ri- rihamagarira ba mukerarugendo gu- ku- kugendera igihugu cawe reka mpindukire kuri maître Solange Muregwa kuko ndazi ko nawe nyene mu bikorwa akora vyinshi vy'umukenyezi n'umwigeme arashigikira abigeme haba no muri aya mahiganwa numvise ko ah, miss ah, ah, umutwakazi mu myaka yahera yigeze guku- kubikorera ko maître solange akamaro kari muri aya mahiganwa y'abigeme bagiyemwo ah, kabubaka gute eh, bubakwa gute mu buzima bwabo iyo bagiye muri aya mahiganwa ah, cane cane ko wamaze kuyakoreramo
Ah, abakenyezi abigeme bari mu mahiganwa atandukanye twebwe urwego rw'igihugu biradushimisha Eh, n'uwe biyesi ndamuzi ndamuzi kuko ah, hariho narabonye narabonye ibikorwa byiwe narabonye ko ashoboye kureperezanta uburundi abo rero cyo kimwe n'abandi mu minsi iheze nari ndafite umwigeme yitwa sada sada nahimana ngira waramubonye nawe yego nawe aserukira ubu- in- inkino mpuzamakungu muri tenisi aserukira inkino mpuzamakungu muri tenisi sada nahimana abo rero iyo bagiye bagatsinda ah, okeani uranyumva ego komeza turakumva neza mm.
Eh, abo rero iyo bagiye bagatsinda ni iteka ku gihugu ni iteka kuri leta y'uburundi kuko barabazamura idarapo ry'uburundi mu makungu igihugu kikamenyekana igihugu kiga- ibendera rigahungabana rikaduga turabatera intege rero kandi na leta y'uburundi irabatera intege kuko eh, wamubona bazana ibikombe bazana ubushimwe bakabushyira nyine icyubahiro bakabushyira pamiya bamu urumva rero turabankuhaza cyane n'abana bacu ahubwo nakomere azondondere azondondere amprive eh, kugira ngo dushobore kuvugana tubereke ukungene dutomotinga abo bana bacu bashobore gutera imbere muri byose ego murakoze cyane hama ngaruke kandi kuri ries murumvise yuko ababakurira mu gihugu cy'u Burundi n'ababaserukira barabashima barabona ibikorwa byanyu barabakurikira Ah, naho kenshi ah, muba mwibaza ko za instagram na za twitter na za, na za youtube batariko ariko barabakurikira barabibona Ah, wumva gute iyo wumvise ko igihugu kiriko kirakurikiranira hafi abari mu gihugu ah, bariko barabona ivyo mukora bikubwira iki
Eh, biraduhimbara cyane byose kubona ko abakuru abadukuriye bariko baradu- bariko baradushyigikira ndetse tu- aba- abari mu gisaka eh, aba- aba- abashigikiye agateka k'abakenyezi abaharanira agateka k'abakenyezi rero ni- ni cyo rero kinatuma twebwe kubona turiko tura- turashe- turateza intege n'abo bantu batwitangiye imbere ko turatera ikirenge mu cabo ariko kandi ngira ko ntera kamo abantu bose batabibona gutyo batabona ko guja guteza ibihugu hanze guteza gutwara darapo y'uburundi hanze ari iteka rikomeye Eh, nifuza ko umurundi wese ahari ashobora gutahura ko guserukira igihugu ari ikintu gikomeye kugira ngo n'abagenda bose ntibaze baribona ko ari ibintu bisanzwe ariko ari ikintu gikomeye kinjiza kinjiza kandi kimenyekanisha kimenyekanisha igihugu hari benshi batadutahura hari benshi babona ko tuba tugiye mu bintu bitari byo tuba tugiye guta amafaranga ariko uko nyene tubikora niko tuzo- tuzi ko mu minsi iza bizotuzanira ingaruka nziza atari ku buzima bwacu gusa ariko no ku buzima bw'igihugu murakoze Mm. ego kuri icyo nyine uvuze delisiya gihambaye cerekeye ko ntimushigikiwe na bose hariho abatabitahura hariho abatabyumva Eh, tubwira ingene ayo mahiganwa yari ameze igihe washika muri nigeria babafashe gute ibikorwa mwakora ni nk'ibihe nko ku muvyeyi yoba ariko arakumviza avuga ati none iyo misi yose wamazeyo mwakora iki ko twababona nk'umunsi umwe wa nyuma gusa muhiganwa ibikorwa vya misi yose biba ari nk'ibihe babigisha iki akarusho n'akahe mukuramo
ego ico kibazo kirakomeye cyane kubera nk'uko navuze na nababwiye ko twashitse itariki ya bibiri na bibiri z'ukwa kabiri ibintu byo gushika imbere ya kigali kugira ngo dushobore gukorana hamwe dushobore gukorana hamwe twese nk'abakobwa hama muri ibi harimo byinshi bikomeye cyane kuko hariho abatabazi gukorana n'abandi tugaba twize byinshi wize kumenya na kameze uku na kameze uku ukamenya kubona na karakiteri gusa uko zimeze ikindi ashobora amaserivisi menshi dukora notamment sport hari abantu batamenyere kugira siporo mu buzima bwabo umva ngaho wize urumva re sport collectif irafasha turagira de- de- des enseignements d'entrepreneuriat turagira enseignement de leadership ukuntu umwigeme yitwara surtout ko tuba turi mu ndabo minsi ukuntu ba- twabyita um- umwamikazi ukuntu umwamikazi yitwara ibi- ibintu byose akora ingene biba bimeze ko byose biba biri ku rutonde ibi ni ibintu byigisha cyane kuko ntitubyiga kenshi hari aho babyigisha ugasanga babita- babitangira amafaranga ariko twe twabi- twabiherewe ubuntu rero nibaza ko natabigize iteka cyane ko muri iryo higanwa kubona nize byinshi nahakuye byinshi n'ukuri nifuza ko n'undi mukobwa wundi igihe ushobora kuronka amahirwe yo kuja mu- kuja muri ayo mahiganwa atoginduka gusa nubwo atotanye intsinzi ariko avuge ko agiye atanye ikintu ko yagiye atariko atashe mwakoze murakoze cyane murakoze cyane turumva ko mwize byinshi kandi eh, nk'umuntu yakubonye ku mbuga ngurukanabumenyi zaba za instagram twitter n'ahandi hari abashimye cyane mu makomantere bavuga yuko wavuze neza eh, icyo twokwita mu gifaransa wari exprime neza reka ahubwo numvishe abatwumva ah, cyane cyane abumva igifaransa ingene mu masegonda make mu minota mike washoboye eh, guserukira igihugu uka- ukanivuga amazina ah, mu buryo benshi bakunze reka dutege amatwi
mwakoze
inge gato eh, ndumva ko okay eh, nibaza ko ah, biriko biratugora gato ariko ah, reka ah, nakire umunywanyi w'ijwi rya amerika mu gihe tugerageje kuronka ayo majwi eh, reka nakire uwitwa muco eme eh, murandu- murantunga murantunga twakire daniel reka nakire daniel uraho neza
ego ndaha ngaha uraho urakomeye ubwi- uherereye hehe ga daniel
Mm, ndagumye ndakomeye ndaha ku mugwa mukuru w'intara y'amakamba mu burundi Mm. umunsi wahariwe umukenyezi mwawuhimbaje
ubwo umunsi uruhare umukenyezi ngaha mu burundi wahimbaje wahimbariza ku rwego rw'igihugu mu ntara ya rumonge bibaza yuko mu mu ntara y'amakamba bazohimbaza ku itariki ya cumi n'umunani
bwo muri ibyo bikorwa byo kuhimbaza hategekanijwe iki eh, muri make bizaba bimeze gute
ibiterekano byo ntiturabimenya cyane rwose ko ibibazo ntitubyinjiramo cyane imiryango abakenyezi baragomba ku- kuta- kutabishyira ahabona kuta- kudashyiramo uruhara rw'abagabo
Eh, mbasha basi tubwire uno munsi umukenyezi ari mu buzima bwawe haba umubyeyi wawe haba umu- umufasoni wawe haba ari inde ah, ufise iki womushikiriza kuri uno munsi
ego aba- ku bwanjye aba- abakenyezi bose batumira yuko kuba akaryo keza ko kwi- ko kwirimbura hanyuma hanyuma nabo nyene ba- bakerekana ko bashoboye bakaguma bi- bisuzugura bishyira inyuma kuko igihugu cyubakiye ku bakenyezi n'ingo n'imiryango murabona kenshi ko ari aba- ari abantu baba- ari abakenyezi abakenyezi batatekanye mu ngo ingo nazo ntizitekana ndetse n'igihugu ntigitekana
Mm. urakoze cyane urakoze cyane nibaza ko uno munsi abakenyezi bari mu buzima bwawe uza kugerageza kubabwira amajambo meza kubatera intege nabo nyine bumve yuko ah, ubashigikiye Eh, kandi u- eh, ubashima ego turabateye turabateye intege kabisa n'ibiyumve biyumve nk'abafite ijambo mu gihugu Mhm.
mu gihugu cyose ndetse no mu guhera mu ngo zabo mu mizima yabo ndetse no mu buzima bwa- bwa miseho bw'igihugu Mm.
nabo nyine baseruke bafite ijambo ba- berekane ko bashoboye ko barahari kandi niho nabo benshi bo- bateza gufite ijambo hanyuma berekane ko bashoboye twebwe nka twebwe ngaha mu ntara y'amakamba ni- ni byiza rwose kuko intara y'amakamba itwawe n'umu- n'umukenyezi kandi yatekanye yatwawe neza ikomine ya makamba nayo itwawe n'umukenyezi nayo yameze neza ni ukuvuga ku ma- ku makomine atandatu ngaha dufise abakenyezi ba- batatu nibo batwara amakomine intara nayo igahita itwarwa n'umukenyezi mwumva yuko bashoboye rwose Mm, birumvikana cyane urakoze kandi Mm.
ni ukutwibutsa ngaho wonye mu ntara yanyu ingene bayiserukira kandi bahari bashoboye bariko barabikora urakoze cyane ni ukuvuga ko mu zindi Yego, ntara naho nyine yego.
eh, birashoboka ego urakoze Yego.
cyane urakoze cyane muco Eh, daniel nako ego reka tubandanye rero nk'uko tuba twabivuze mu kanya gaheze twari twabime- twari twabemereye yuko eh, tubumvisha ingene lise yi- yitwaye eh, mu kugerageza ah, kwivuga amazina no guserukira igihugu ciwe reka ndabumvishe cyane cyane mudutunge kubumva ururimi rw'igifaransa murategera ivyo yariko arashikiriza
Cela dépend de là où vous situez géographiquement. Je m'appelle Ida Kodeli Estelicia, Miss Africa Golden Burundi 2021. Le pays du lait et du miel, un pays dont le drapeau possède trois magnifiques étoiles qui symbolisent l'unité, le travail et le progrès. Je suis dans cette compétition Miss Africa Golden qui est là pour promouvoir l'originalité africaine, la culture et le tourisme. J'ai 21 ans, je suis une passionnée des sciences innovatrices et je suis la directrice des ressources humaines dans l'entreprise Google Group. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi vous ne devrez pas voter pour moi, mais vous êtes obligés de voter pour moi. Si vous votez pour moi, c'est le drapeau national qui sera élevé. Si vous votez pour moi, vous m'aiderez à montrer à tous ces pays riches et équipés que même si mon pays n'est pas connu par plusieurs et est petit, mon Burundi investit vraiment dans l'éducation dont je suis le fruit. Si vous votez pour moi, vous m'aiderez à montrer au monde entier que les femmes et les filles de
ego murumvise muri make ingene lise yashoboye ku- kwivuga amazina no kuvuga ukuntu agiye guserukira igihugu cy'u Burundi Eh, lise ngarutse kuri wewe ah, byagufasha umwanya ungana ugi- ungana gute kugira ngo witegure userure ayo majambo u- u- u- wumve nyine ko igihugu cyawe ugiye kugiserukira muri nigeria
Eh, byari ibintu bitoroshye rwose kwitegura ibyo bintu kuko eh, twatangiye kwitegura kuva kera twiteguye kuva muri muri juin baguma bisiba kubera kovide vazi za kovide zatangura ziza izindi zigenda gutyo bakaza barabisivya kenshi twarahinduye n'ibihugu hama biherera gu- gu- kubera muri nigeria hama ngerageje kuvuga kuri ako kavideo vy'ukuri ku muntu akunda igihugu ntiyobira ibintu avuga ku gihugu ciwe byafashe umwanya munini kugira ashobore kwandika ivyo bintu kubera nari nzi neza ko intego nihaye ari iyo kugira kumenyekanisha igihugu ntaco bitwaye ikinoza nkuyeho cose ariko ariko l'objectif c'était que igihugu canje kimenyekane hama nari nzi neza ko bizogira ingaruka aujourd'hui ou demain mwakoze mwakoze cyane mwakoze cyane Eh, mpindukire kuri maître solange muregwa nk'umubyeyi nk'umumama w'abana ah, ni izihe mpanuro ufise ku bamama b'abigeme muri iki gihe Ah, hari igihe kumbure eh, bamwe bamwe bavuga yuko mu mico y'uburundi mu mico kinyafurika kenshi ababyeyi ntibakunze kuganira cyane n'abigeme babo abakobwa babo Ah, zimwe mu mpanuro muri iki gihe c'umukenyezi turiko turahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi ni nk'izihe muha abavyeyi kuri ico kintu alo maître muregwa turi kumwe Ah, ndakeka ko telefone ya maître eh, ishobora kuba yagoranye gato ni turiko turamwumva ariko nk'uko nk'uko twari twabibabwiye kare twari twabemereye yuko tuza no kubaha ah, amazina uko amazina ya uko umuririmbyi cyangwa umu mwivuga amazina ngira niko nomwita umuntu avuga amapoeme yashikirije poeme yakunzwe cyane muri iyi minsi yakunzwe cyane kuva ejo aho ah, yandi yashigwa ku rubuga rwa facebook yiwe abantu bagashikiriza ah, uko bayibona reka nawe nyine tumuhe ikaze twaronse amahirwe kumubona ku murongo wa telefone eh, ni elpro agenda ku- niko bamwita kuri eh, ku mbuga ngurukana bumenya ariko reka tumwakire yivuga amazina kaze neza
ego ndabumva cyane ndabaramukije amahoro mahoro
amahoro cyane eh, nk'umustar nk'umusani benshi bakwita el pro el pacho izina ryawe ni irihe
izina ryanjye ni eroge inabire beni Ah, Eloge Ingabire Beni Eloge twarabonye eh, ku mbuga ngurukana bumenyi poeme nziza cyane benshi bakunze eh, yerekeye umukenyezi reka mbanze ndayumvishe abatwumva mbere yuko tuyivuga ko hama tubandanye duhimbaza umukenyezi kuri uno munsi hama uratubwira ingene wayiteguye icyari kikurimwo ah, n'icyo wifuza gushikiza umukenyezi kuri uno munsi
ego
Pro umukenyezi reka ndamuvuge ntivuguruza ndamuhaye ndamuhayagize ndamukeze musimbagize oyakureze aragukuza unyumviriza umukenyezi umukenyezi ni ka gasimbo k'imbombo gasharije irembo iyo mba umunyembo notamvye agasimbo iyo mba umutimbo noteye indirimbo nkatora imirisho nkamuteramisha kuno munsi uri hejuru umukenyezi umukenyezi si ya nyama y'igitabaza umugabo atungira ku mugeta agatamwitamo agatabagura uko yishakiye abe namba umukenyezi utowa mukeza ntiwirengagize icyiza c'amezi icenda yamaze mu nda nyina amurinda umukenyezi umukenyezi mpaya oya si wa mugore adatinya kugonda akaguru nk'akagurube abasaza bakagaza inota akanduza ataco yino natanicuza abe namba umukenyezi mpaya n'umwe azi igisebe c'igise ariko akisekera kw'igiseke c'amashimwe niyubahwe nawe umwanga arakagira inzara arakagira inzigo arakagira inziva umukenyezi umukenyezi n'umukenyuro ku mugabo yawuza ingaburo ageze mu rugaragororoka akaguru akagereka ku kandi akikandakanda akunda uti ndahaze umupfaso umukenyezi niyubahwe nawe w'umwana ahindukiye ngo amuhe ibitutsi arahinduka ibuye ry'umunyu nka mukaroti ave yenena nk'igishayoti ku giti cy'umwumbati umukenyezi umve rero impamvu nyamukuru ndamukubarira n'ibikorwa akora mu gihugu arivyo vyatumye bamwita amaboko igihumbi we shingiro ry'imigambi umukenyezi umukenyezi ni umwe imana yaremera umugabo ihejeje kumugabira byose akaguma yijiriwe uti reka ndakuremera agashugwe gashushanije mu rubavu rwawe maze nawe ugire umunezero umugabo amubonye agatangura kumira amata turakoze mana wunkoreye umuti umukenyezi niyubahwe nawe umwanka mwandure ko abitse imbuto mbika imbeba ng'ikirora ry'ikirorina ry'umwaka ry'umusaya umukenyezi reka ndamuhayagize ahari uhasanga isuka hakenyo hakena umukubuzo ubizi n'uwuzi neza inzu y'umusore w'umusiribateri iyo usanze isorori n'isogisi bisanga iyi sashi n'akamaramazi umukenyezi umukenyezi ni ka kagezi oya nako yambiza ivomera imirima igatota hari inzara igahera umukenyezi ntakezwa akenyereye ku ibanga n'umuhinga no mu iterambere ry'igihugu akenewe kurya umubiri ukenera impuhwe mu ngo umutima utere neza umukenyezi umukenyezi ni umukeza sinoheza mu kurangiza shime shimitse nshikana amashimwe kuri nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu ciza c'uburundi warindisha abandi bakenyeza bahimiriza kwiyunga biyungunganye banungurana ubumenyi mu mashirahamwe umukenyezi niyubahwe ahari hose ndamwifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi
amajambo akomeye cyane amajambo ashika ku mutima y'umukenyezi uwo ari we wese kumbure yo kumva iyi poeme yawe eloge eh, twagize amahirwe ku kuronka uno munsi ni igiki cyari ki- kikurimwo kikurimwo uri kurategura aya majambo akomeye cyane yerekeye umukenyezi
Eh, navuga ko ikintu cya mbere eh, ni uko nahora nandika indirimbo nyinshi ariko nkaba ntari bwaronke ibakwe ryo kwandika ku mukenyezi narumva mu mutima wanje yuko uwo munsi w'abakenyezi ku bw'iwanje naho ata kintu kinini ku ruhande rw'iwanje nk'umuvyeyi nka mama wanje ashobora kumuha atacu mbona nomuha muri muri ako kanya kijanye n'ibintu biri materiel canke uburyo ariko naravuga ati ko imana yampejagije indabirano yo kwandika reka nkompoze akantu kadakora ku muvyeyi wanje gusa ariko umukenyezi wese ahari muri rusange nshobore kubona ko hariho iteka ndamukenye nshobore kubona ko hariho ico mvuze message ntanze ikamushikira message imushimagiza yerekana umukenyezi waragwiwe haba mu rugo haba no mu gihugu Mm. amajambo meza cyane nk'umukenyezi n'ukuri ndagushimiye ndagushimiye kandi n'amajambo yankoze ko ku mutima nk'umukenyezi kuri uno munsi wahariwe abakenyezi ego naho kumbure liyese watari umukenyezi cyangwa umumama ni umwigeme liyese wumva gute amajambo twumvise ari muri poeme ya eloge
amajambo y'inkoramutima cyane n'ukuri hari abantu bake bashobora kwandika ibintu nk'ibyo haba isuku ari umuntu atari umukobwa ari ari umuhungu bishobora kuba afashe umwanya ukwiye wo kwineza kandi byamukoze ko nawe bibaza ko n'ibyo yavuze atari ibintu by'amajambo gusa ari ibintu yabayemo ari ibyo yabonye ku bandi cyangwa yabonye mu buzima bwiwe isuku ko nawe yabivuze afite umubyeyi afite abo bavukana ni ibintu bi- bikora ku mutima cyane rero kuri ku izina ry'abakenyezi bose n'abigeme ndamushimiye
ego ni ukuri eh, eh, ni ibintu byakunzwe cyane eloge ubonye amakomantere kuva ugishyira iyi videwo iyi odiyo ku mbuga ngurukanabumenyi ah, amajambo wagiye urabona wagiye urasoma wayakiriye gute
Eh, ikintu cya mbere navyakiriye neza cyane Eh, kuko kibihuye n'andi makonteni nahora ntanga abantu bari bamenyereye ko nkunda guhanura bakabona nk'aho umengo byamara ibintu biri negatifu ku bakobwa ariko muri uno mwanya ku mukenyezi cyangwa abamama muri rusange narabonye ko bashobora kubyakira neza cyane gusumba andi makonteni nahora ntanga kuko buri muntu wese ndibaza ko kari akaryo keza ko kwituriza umubyeyi wiwe umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi yarabaye nka ensima bokoresha canke benshi narashoboye kubona amasitati yabo amapartage menshi cyane ku buryo naje ntangara ndabona ko igikorwa abona ashaka ko gishikira mu by'ukuri cyabashikiriye Mm. ego uravuga ko mu makonteni mu byo ukunze gushikiriza kenshi biba bigo birahanura nk'umwigeme Ah, ubona none ibyo ugiye kuza urakorera ko muri kazoza bigiye gusa n'ibi ubona igikorwa cyawe kigiye kubandanya kigenda gute
Eh, navuga yuko eh, uri umu artiste ikintu cya mbere ni ni creativity ikonda ikonta gusumba ibindi byose Eh, kandi hanini kujana n'ibihe kujana n'umwanya birafasha cyane ariko sinavuga ko ntazongera kwandika ku mukenyezi cyangwa kumushimagiza kandi si n'ibintu nokora kubera ari uno munsi gusa abakenyezi ariko mu gihe cyose iminsi yose umwanya wose umukenyezi arakwiye rujya ruhara ntarakwiye kwibukwa kuri uno munsi gusa ntari umunsi navuga usa n'uri hejuru cyane bafashe ariko ku bwanjye ndabona ko ari ibintu byo gukora iminsi yose nzogira ayandi makontoni ariko umukenyezi ndumva ko atosigara inyuma ego eroje tubwire imyaka ufise ingana gute kumbure birashobora gu- gu- gutera intege abandi bajene abandi yindi misore nkawe eh, ku- gukorera ku majambo nkaya yo gushima umukenyezi umuvyeyi eh, muri make
ego imyaka mirongo ibiri n'itanu
watanguye gukora ibikorwa byo kwandika indirimbo cyangwa kwandika amapoeme ryari
navuga yuko ni ni poeme ya mbere nanditse uretse ko nawe nkunda kwandika muri hap eh, nkagira hap amafusitaye mugo nka nka poeme navuga ko yari irya mbere ndayanditse Eh, ibikorwa nabyo bijyanye no kwandika nabitanguye kera cyane ko nakuriye mu ma- mu makohari kuva nkiri mu wa gatatu primaire nari mu makohari aho hose nara- narashobora kuvuza amainstruma nkavuza gitara nkavuza ingoma nkagira iki kuririmba si ibintu byanje mwoba ariko n'ibintu nakuriyemo cyane nicyo gituma nagiye ndamiriye rero gusa ntangira gukora carrière solo nkatangira gukora ku ruhara rwa jewe jenyene ntari mu makohari Mm, ni ukuvuga ko wabwira indirimbo ariko uhejeje kubona yuko ufise impano zikomeye muri poeme naho nyine
ego cyane nanjye byarantangaje ko nari pome ya mbere ikakirwa gusa nanjye ndikunda yumviriza ngerageje kera ngitangira kuririmba indirimbo naririmba narumviriza mugo nkumva ko hari ikintu kinini cyane kikibura ariko kuri poeme naje nashoboye gutangara ndavuga ati hari indi mpano muri jewe ntari bwabone neza ko ndayafite kandi nshobora gukorera ko ntatanga message abantu ikabashikisha Mm. kumbure mu biganiro by'ijwi rya amerika uzogaruka utubwire n'izindi ndirimbo uririmba mu kiganiro c'umuziki Eh, turagutumiye turaguhaye ikaze navyo nyene abatwumva bumve izindi ndirimbo uvuga Ah, hama n'ayandi mapowe muzoshikiriza muri kazoza nibaza ko ah, kubonye yuko ubifisemwo uruhara rwo kugira ngo ah, wereke impano z'abasore b'abarundi abasore b'abanyafrika uzobandanya naho nyene none uno musi wo guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi wawuhimbaje gute wari urihe mwari kumwe n'umuvyeyi vyagenze gute
Eh, uno munsi nari mvuye mu kindi kiganiro ku yindi mbonesha kure tv online aho twashoboye kugenda kuraba abakenyezi bitakunze ko bashika aho abandi bakenyezi bicaye ngo basangire cyangwa bagire iki ariko bo bashoboye kuja kubandanya ibikorwa vyabo mu mirima nk'uko vyama iminsi yose bavuga ko bamwe basivye abana muhira abandi bari babahetse kaba ari akaryo keza ko gushika ndaganira nabo ndi kumwe n'ibindi mboneshakure ndashobora kubumvisha irya poem baragiheza cane navuga ko ari ikintu candyoheye Eh, niho narihimvayo rero kugira ngo mbandanye iyindi mirimo y'umunsi ni byiza cyane byiza cyane Eh, tubwira amazina yawe telefone yawe kumbura abayifuza kugushikira gukorana nawe no kugutera intege aho bashobora kukuronka dusozera ikiganiro hama na lies nawe nyine ndamuha akaryo Eh, maître solange muregwa telefone zatugoye ah, ntakiri ku murongo ariko nawe nyine turamushimiye cyane rwose Eh, eloge eh, ijambo ni rwawe dusozera Mm. Eh, ego icya mbere eh, icya mbere nashaka kubakengurukira nanjye ko mwashoboye kumpa akanya kuko biraryoshye cyane iyo utanze message ukabona ko hari abantu bariko baragukurikirana bakanagufasha kwiyumvisha n'abandi bibaza ko hari abandi bakenyezi ubutumwa bwanjye butari bwashikiriye ariko kubera mu bishyizemo uruhara rugashobora gushika ngaha icyo nacyo ndagikenguruka cyane
ego ah, uburyo abantu bashobora kugushikira haba kuri whatsapp instagram eh, bogushikira gute bomenya Ego.
ibikorwa byawe gute aho ukeneye ari cyo kunkurikirana ari cyo aterera ndibaza yuko ndakoresha imbuga zanje kuri youtube uba nkurikirana cyane cyane kuri elpo burundi Eh, kuri instagram uba nkurikirana naho nyine ni elpo burundi hamwe no kuri facebook page iwanjye ni elpo burundi imbuga zose nkoresha aho muri ako kanya birashobora gukunda kunshikira n'ingoga ego ego el pro burundi niho mushobora kuronka eloge ego mukaronka nam- n'indirimbo ziwe zindi nyinshi amaze gusohora hama nawe lise delicia irakoze umwigeme aheruka guserukira neza igihugu c'uburundi muri nigeria muri miss ah, africa golden eh, akajambo ka nyuma dusozera
Um, ndabashimiye cyane by'umwihariko ko namwanshoboye kumpumura muri ino emisiyo mu kiganiro ndazi ko ijwi rya amerika ryumviswa n'abantu benshi iterana cyo kugira ngo bashobore kuvuga ijwi ryanjye rishobore kugera kure ku ntego nihaye ni ukugira ngo bashobore kuvugira abantu bose abigeneye surutu badafise akaryo cyangwa badafise uburenganzira kenshi barabura iyo babivugira nanjye rero ko narose bakwiye kuvuga ibi bintu imbere y'abantu amakungu yose ariko arumviriza vuba damehiki ndabishimiye cyane ahantu ikindi rero ngomba gusaba intera akamo abantu bose bumvise tivi natahanye ko bidahereye ngaha nabwiye ko nkeneye kubibyaza umusaruro kugira ngo bifashe eh, intego mukuru w'igihugu wacu yihaye guteza imbere ubukerarugendo umuntu wese aba yifuza rero gukorana nanje kugira ngo zirusheho guteza imbere ico gisatanu kuri arahawe ikaze ku muntu ashaka kushobora kundonka konti yanje ya ya- ya instagram yitwa iambel irakoze rero delisia kuri hashtag umuntu wese ashobora kuntora ko dushoboye kumenya ukuntu dushobora gufashanya akanya katubanye gato cyane murakoze cyane na maître solange muregwa nawe nyine twamushimiye cyane aha ni naho duheraje ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mwese